saha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mu cyumweru gishize twaganiye mu kiganiro dusangira ijambo ku kwikukira mu burundi ku bwigenge mu rwanda imyaka mirongo itanu n'itanu irangiye ibihugu byombi byigobotoye ubutegetsi bw'ububirigi byari itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri abenshi mu barundi abenshi mu banyarwanda ntibari bariho ese kuri bo ukwikukira n'ubwigenge bivuze iki cyane ku bantu bari muri ibyo bihugu bumva nta burenganzira busesuye bafite cyane ku barundi no ku banyarwanda bahunze ibihugu byabo kubera impamvu zitandukanye bamwe muri bo bakaba batabisubiramo ndavuga nanone ku barundi n'abanyarwanda bari muri za gereza mu mabohero kubera impamvu za politiki kubera impamvu zo kutavuganwa n'ubutegetsi buriho ese kuri abo bose ukwikukira n'ubwigenge bivuze iki imyaka mirongo itanu n'itanu irangiye mu kiganiro cy'ubushize nari natumiye umurundi n'umunyarwanda ndongera mbasabe batwibwire jewe nitwa emile mworoha nkaba narabaye ndi umwigisha muri kaminuza y'uburundi y'ubuvyerekeye isitware y'uburundi nkaba narakoze ibikorwa bitandukanye mu buzima bwanje ari mu gukora hanze muri francophonie canke gukora mu burundi kuba umukuru w'inama nshingamateka canke narabaye n'umushikiranganji w'inkino n'ubumenyi n'ibindi bikorwa bitandukanye rero narabaye n'umushingamateka ubu rero ndi muri ndi muri pansiyo ndabasuje cyane eh, profesori emili mworoha murakomeye cyane yego ndakomeye rwose ye ni byiza cyane ku ruhande rw'u rwanda twatumiye uyu munsi twa joseph sebarenzi nkomoka mu rwanda abantu bakaba nyine banzi ku mirimo nakoze yo kuyobora inteko ishinga amategeko mu rwanda n'imirimo yo kwigisha muri univerisite muri amerika nakoze no mu miryango idaharanira inyungu mu rwanda mu burundi no muri congo ndabasuhuje namwe bwana joseph sebarenzi kandi ikaze ku ijwi ry'amerika mwakoze mwembi rero u rwanda n'uburundi bihuriye ku mateka menshi none namwe ubwanyu muhuriye ku mateka mwembi mwarigishije mwakoze politiki yo ku rwego rwo hejuru mu bihugu byombi mwabaye mwembi abayobozi b'inteko ishinga amategeko mu bihe bitandukanye reka mbahereho porofesori emile mworoha mu mateka burundi dusoza ikiganiro cy'ubushize twagarutse cyane ku bijyanye n'uko n'ubwo u rwanda n'uburundi bihuje amateka maremare niko nabita maremare ibihugu byombi uyu munsi wo kwikukira umunsi w'ubwigenge tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi mu burundi urizihizwa mu rwanda ntiwizihizwa dusoza mwagiraga muti ahari gusubira ku muco umuco kama byatuma ukwikukira kumvikana ku buryo burambuye cyane cyane ku bakiri bato mwatwibutsa mu by'ukuri neza icyo mushaka gusobanura kuri iyi ngingo icyo ngomba gusobanura kuri ino nkingo ni uko ibihugu byacu byarikukiye ubu haheze imyaka mirongo itanu n'itanu twikukiye hanyuma yaraciye mu ngorane zitandukanye zizwi hanyuma n'ubunyi nuvuga nuvuga yuko zitarahera mugabo ikikomeye cyane ni uko twofatira kuri iyo myaka mirongo itanu n'itanu tukava ibizimu tukajya ubuntu kugira ngo turongene two kubaka igihugu cyacu dufatiye ku mahoro n'amajambere hanyuma rero tukabwirizwa guca mu mico kama yacu kandi tugakwiriza mu mico kama imico kama kuko biravugwa yuko igihugu kidafatiye ku mico kama yacu kidafatiye ku rurimi n'ibintu byiza biba birimwo kidafatiye mu gusonera agateka kazina muntu kidafatiye gukurikiza amateka n'amategeko kidashobora gutera imbere nkavuga rero yuko kugira ngo dushobore gutera imbere twofatira ku mico myiza yacu ku bumenyi ku byabaye byerekeye igihugu cyacu kugira ngo bidufashe mu kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu kugira ngo cyane cyane urwaruka narwo rukamenya kahise rukamenya iyo mico n'iyo migenzo myiza ye ndabashimiye cyane iki cyifuzo ni igitekerezo cyo guteza cyo gukangurira urwaruka urubyiruko kwigira ku mico kama kwigira ku mateka yaranze ibihugu byombi n'isi muri rusange ni ikintu gikomeye abantu benshi bagarukaho kugira ngo bumvishe abakiri bato uko bagomba kwitabira gukunda igihugu cyabo no kugiteza imbere bwana sebarenzi iyi ngingo yo kwigira ku mateka ku byabaye no ku muco karande umuco gakondo umuco kama ni ikintu mubona gishyirwa imbere ku buryo urwaruka urubyiruko rwabyigiraho yewe mbona tugifite ibibazo kuko urubyiruko rw'ubu ngubu rurakanuye ubona nyine ari abantu bafite n'amahirwe yo gusoma ibintu byo hirya no hino kubera ubuhanga bwaje ariko usanga bidakorwa neza kugira ngo abantu babayobore neza maze bazavemo abayobozi beza bavemo abaturage beza cyane cyane hari nk'ibyo navuga byabaye mu mateka y'u rwanda nyine no mu mateka y'uburundi usanga abantu bakuze babivuga ariko bakagoreka amateka ugasanga ubutegetsi ari nk'ubutegetsi bwa kayibanda bavugaga amateka ugasanga ari nk'aho amateka atangiye kuvaho ubwo butegetsi butangiriye Habyarimana ugasanga busa naho busibye ibya kayibanda nk'aho nta cyabaye cyiza ugasanga ubwa fpr ho buziye nk'aho ibyabaye mbere ya mirongo icyenda na kane nta cyiza cyarimo ntekereza rero ko urubyiruko rwari rukwiriye gushishoza amagambo bumva ku bantu bakuru bakajya bayasuzuma neza bakagira icyo twakwita mu cyongereza ngo ni critical thinking bakumva uburyo abantu basobanura amateka kuko uzi ko abantu bakunze kuvuga amateka bitewe n'uko bagiye bayumva ku babyeyi babo cyangwa se bayumvise ku nshuti zabo nyamara kandi hari igihe abo bantu baba bayavuga uko bayashaka bayajyana aho abashyira heza ntekereza ko urubyiruko rukwiriye gushishoza bakamenya ukuri bakamenya amakosa yabaye mu mateka y'u rwanda ariyo yatumye kugeza uyu munsi nyuma y'imyaka mirongo itanu n'itanu tukibona impunzi ari nyinshi tukibona ubukene butaragabanutse nk'uko ubukene bwashize cyangwa se bwagabanutse mu bihugu biriya byo muri aziya ni ingingo mukomoje ikomeye cyane twanabivuzeho bushize porofeseri mworoha mureba urwaruka mu burundi mukareba n'icyo nakwita nk'amakuru urwo rwaruka rubona amakuru ugezwaho n'abanyapolitiki n'abandi bantu mu nzego zitandukanye mubona icyo rwaruka ku munsi wo kwikukira wabaye tariki ya mbere ukwezi kwa karindwi icyo rwahera rugira ruti tuzateza uburundi imbere mubona ari iki urwaruka rwabona icyo urwaruka rwabona ubwa mbere hariho amajyambere mashasha afatiye ku bumenyi bushasha bwose buzwi ku isi yose mugabo cyane cyane ni uko uca ubona yuko batazi yuko dufise ubumenyi bukomeye kuva kera ba sokuru na ba sokuruza bwo gusonera agateka kazina muntu bwo kuvuga ukuri bwo kugira ubuntu ibyo byose rero ni uko abana bacu rero bubyiga bakabifatira ko mu kugira ngo bateze imbere igihugu cyacu bateze imbere ibihugu byacu bafatiye ku bumenyi bushasha bufatiye ku bumenyi bw'ubunyi bw'ikizungu ubumenyi bw'ubu nyine buhambaye nk'uko abivuze ibihugu byose cyane cyane ibyo bihugu bavuze byo muri aziya ufatiye no ku buyapani n'ibindi bihugu cyane cyane kugira ngo nabo nyine bahaguke batere imbere nuko barazanye amajyambere basomye ahandi basomye mu mashuri n'ahandi n'ayandi hanyuma rero mugabo bakabifatanya no kumenya imico yabo no kumenya ubumenyi bwabo iwacu rero turafise icyo kintu cyitwa kugira ubuntu kugira ubuntu ni ukuvuga gusonera akazina kateka muntu gufatanya ibintu byose indero nziza kuvuga ukuri ibyo byose rero nabyo nyine bizodufasha mu kugira ngo dushobore guteza imbere naho rero twabasha dufatira kuri iyo myaka yose yabaye tugaheza rero tukamenya yuko harabaye ibintu byinshi byasubije inyuma umurundi mugabo rero amenye yuko guteza imbere igihugu kirashya mu nzira nyinshi kirashya mu magorwa menshi mugabo ntitubwire ntitwiyumvire yuko ari twebwe rero tubwirirwa kumenya yuko aritwo tuzozamura rero igihugu cyacu ndabashimiye cyane ni ikintu musobanuye ku buryo bwumvikana porofeseri mworoha icyo umuntu yakwibaza gusa ni ukureba urwaruka urubyiruko nk'uko nabivuga mu kanya ibyo rwumva n'ibyo rubona ku bakuru reka tuvuge abafite imyaka mirongo itanu cyangwa se hejuru bitewe n'imyaka uburundi n'u rwanda bimaze byikukiye byigenga urwo rwaruka ibyo rubona bakuru bakora n'aya mateka muvuga ko agorekwa kubera inyungu za bamwe mubona iyi mico cyangwa se ubumuntu mukomojeho urwaruka rwagombye gushingiraho mu kugira ngo rurebe ko bateza imbere ibihugu byarwo murebye ku rwanda no ku burundi bwa na sebarenzi no mu karere kose k'ibiyaga bigari mubona izi ngero ku rwaruka zigaragaza hari abo zigaragazaho ariko ziracyari nkeya niyo mpamvu nyine tuvuga ngo abantu bakwiriye kwiga kurusha nka bimwe porofeseri yavuze nk'ibyo by'ukuri bajya bavuga mu kinyarwanda ngo ukuri guca mu ziko ntigushya ni ukuvuga ngo emera uharanire ukuri n'ubwo wakuzira kuko n'ubundi amaherezo uzapfa ariko byibura uhagarare mu kuri icyo gihe nibwo bavuga ko uri umugabo uri umutegarugori nyine wuzuye hari naho bavuga ko nyine umugabo ngo ahindukira mu buriri ariko ntabwo ahindukira ku ijambo niba wabwiye abantu uti nzabakorera ibingibi ukemera ikintu umenya ko wakemeye kandi koko uzakigeraho niba kikunaniye kandi uvuga uti yewe cyananiye ariko bigaragara ko cyakunaniye koko hari indi mico myiza twavuze ubushize cyaraziraga kera ko mu ntambara abana bicwa ko abagore bicwa ariko ubu ngubu bisa naho mu rwanda no mu rundi abantu babishyize iruhande ugasanga ubuzima bw'umutegarugori ubuzima bw'umwana batakibwubaha ibyo bikwiriye kugaruka rero ndetse bikanarenga tukamenya ko ubuzima bw'umuntu ari ikintu gikomeye cyane ko nta muntu ugomba kwamburwa ubuzima n'undi ko ibyo bintu kizira ntekereza rero ko kugira ngo ibyo bintu bisoboke mu by'ukuri nubwo twavanga urubyiruko rubikore dukwiriye kubisaba cyane cyane ku bayobozi abayobozi bakwiriye gushyira mu mashuri inyigisho zigisha kugira ukuri zigisha kuba nyine uri umuntu w'umugabo zigisha uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa uri umugore cyangwa uri umugore egizagitema zigisha n'uriya muco wo kwishyira mu mwanya w'abandi ngarutse kuri icyo cyo kwishyira mu mwanya w'abandi nagiye mbona mu by'ukuri nka kera ugasanga niba abahutu babangamiwe bamerewe nabi ugasanga abatutsi ntacyo bibabwiye batanazi ko binahari niba abatutsi bamerewe nabi ugasanga abahutu ntacyo bibabwiye ntibumva ko binahari niba se abantu bakomoka muri aka karere babangamiwe ugasanga abandi ntacyo bibabwiye dukwiriye kujya twishyira mu mwanya w'abandi tukavuga tuti bariya ni abantu ni ibiremwa muntu nkatwe niba babangamiwe reka dufate iya mbere tubavugire kuko burya mu by'ukuri iyo ibintu by'amafuti bikorerwa abandi uburenganzira bw'ikiremwa muntu buhohoterwa ku bandi burya uburenganzira bwawe nabwo buba buri mu nzira yo guhohoterwa icyo rero ntekereza ko urubyiruko rukwiriye kubyumva cyane cyane ngira ngo no mu mateka hari abantu bakeya wenda umuntu yatangaho urugero wenda turaza kubivuga ariko ndumva ubutegetsi bukwiriye gufata iya mbere kugira ngo binjize mu masomo amasomo meza yo kwigisha imico myiza ariko kwigisha imico myiza bigomba kwiyongeraho ko n'abayobozi nabo bakwiriye kugerageza bakava mu ngeso mbi bagakora ibintu bikwiye ku buryo kwigisha urubyiruko urwigishiriza no ku bikorwa ntabwo urwigishiriza ku magambo gusa ndabashimiye cyane bwana joseph sebarenzi reka ngaruke gato ku bibazo cyangwa ku bintu byigaragaza mu bihugu byombi turebye mu rwanda no mu burundi nabikomojeho ubushize turebye umubare w'abanyarwanda n'abarundi bahunze ibihugu byabo badahunze izindi mpamvu nk'uko babisobanura ahubwo bahunze ko bumva ko ubutegetsi buriho butabanogeye hari n'abagiye bahunga kubera ko bazira ibyo bavuze kuri n'abo ngabo hari abafunzwe ubu ngubu bari muri za gereza mu mabohero kubera ko hari ibyo bavuze cyangwa se ubutegetsi bukeka ko baburwanya porofeseri mworoha nk'urwaruka rubona ibibazo nk'ibyo umuntu bazi umuvandimwe cyangwa se undi muntu afunzwe cyangwa se agahunga igihugu kubera ubutegetsi buhari urwo rwaruka cyangwa se uwo muntu yakumva gute ko ubwigenge ukwikukira ari cyo bumaze ku muturage ku munyagihugu bakoze ari ibihugu byose byombi by'iwacu by'i burundi imyaka mirongo itanu n'itanu iheze harabonetse ibibi byinshi ari abahutu ari abatutsi bose baramerewe nabi baba impunzi impunzi kuva mu mirongo itanu n'icyenda kugera n'ubu harabaye impunzi n'ubu rero iyo umuntu ahunze agahunga igihugu cyiwe iyo umuntu habaye abantu bataye ubuzima ibyo onyi batse ubuzima ni ibintu bibi cyane none rero tukwigira inama y'uko tugasaba yuko ubwa mbere ari abadutwara ari abatwaye u rwanda batwara uburundi y'uko hoba amategeko akurikiza asonera kandi amateka n'amategeko hanyuma rero mbere nuvuga yuko si abategeka gusa ni umuntu wese umuntu wese abwirizwa gukurikiza no gusonera amategeko twese rero tubigiye hamwe ari abategeka ari abategekwa bose babwirizwa kujya hamwe kugira ngo bubake igihugu kizira akarenganyo kizira ubwicanyi kizira cyemeza cyane agateka kazina muntu rero nicyo gituma arizo rero aribyo rero mbona tufatira ko kubakira amahoro hamwe kubakira iterambere hamwe gukurikiza amategeko neza ibyo byose rero kandi urwaruka rero bakarurwigisha nabo nyine bakabyishyiramo bakamenya yuko abasokuru bacu kugira ngo bubake igihugu cyacu kwabaye nuko bagendera ku ijambo kugira ijambo kugira ijambo babigishe yuko kumenya kugira ijambo nabyo nyine birimo mu kubaka igihugu cyacu aho rero nuvuga yuko twomenya iterambere rishasha bifatiye mu guterambere bifatiye ku mategeko mashasha kandi bigafatira mu kuvuga ukuri bigafatira mu guteza imbere agateka kazina muntu ku buryo ata muntu n'umwe yoheza ngo adasubire uwo ari we wese kwangara kubera hariho intambara kubera hariho akarenganyo ibyo byose rero ni uko abarundi bose abanyarwanda bose bo bigira umuziro tugaheza rero tugafata inzira nshasha y'amajambere dufatiye rero ugatera akazina muntu dufatiye gukomeza neza imigambi dufatiye ku yuko tubwirizwa gukurikiza rero kagatima k'umurundi kagatima k'umunyarwanda gafatiye ku migenzo myiza y'abasokuru ba dusigaranye tubwirizwa natwe guteza imbere ndabashimiye cyane kuba igihugu cyacu ye ndabashimiye cyane bwana sebarenze nawe ndaza kubasaba gato mukomoze kuri icyo kibazo narimbajije porofeseri mworoha ariko nongereho n'ikindi nkunze kubaza cyane ikibazo ku bantu tugirana ikiganiro ku bijyanye n'ikibazo cyo kwikukira cy'ubwigenge cyangwa se ikibazo cyo kubana neza mu bihugu mwe murebye mu mateka y'ibihugu byombi u rwanda n'uburundi burya urwaruka akenshi iyo rureba imbere ruravuga ruteka ndeba umuntu nafata nk'aho ari intangarugero umuntu nareba mu gihugu cyanjye nkabona ko ari umuntu nakumva ko namera nkawe ndavuga umuntu abantu bashobora kuba bahurizaho ari benshi ku buryo wagira uti niwe muntu waba agaragara nk'aho yahuza abaturage b'igihugu runaka mu bihugu byombi ko mwabaye mu rwanda no mu burundi hari abantu mwagira muti urwaruka cyangwa se abakura muri iki gihe babareberaho nk'aho ari intangarugero ku buryo ibikorwa bashyize imbere nabo babyibandaho cyane kugira ngo ku bana bishoboke umva abantu b'inyangamugayo eh, babayeho mu rwanda no mu burundi n'ubu ndetse baracyariho nuko benshi badakunze no kumenyekana ariko nk'abo navuga eh, ni nka batatu nko mu rwanda hari umugabo eh, witabye imana witwa rugamba sitiriyane ni umugabo wari inyangamugayo w'intangarugero yagiriye abantu neza benshi bo mu moko yose ndetse mu gihe cya jenoside yanze kwitabira jenoside ndetse arabizira Eh, ariko wumva ari abahutu ari abatutsi eh, bavuga ko ari umugabo rwose wari inyangamugayo nanjye na- wumvaga ari umugabo rwose urubyiruko rw'ubu rukwiriye kujya ah, rumwiga rukamumenya cyane ku buryo rwafata ku mico ye nabo bakayigira iyabo mu rwanda nanone ngira ngo umuntu yavuga eh, ku mwami rudahigwa umwami rudahigwa hari ikintu kizwi n'abanyarwanda bose yavuze ubwo muri za mirongo itanu na karindwi mirongo itanu n'umunani eh, abahutu bahagurukaga bakavuga bati hari hari ukuryamira eh, abahutu none nimureke eh, duhaguruke dukureho ubutegetsi bumeze gutya nabi icyo gihe ah, hari umuntu witwaga gitera gitera yarahagurutse nyine arabirwanira cyane rwose ngo yari umugabo w'intwari noneho ahagurutse abantu bari ibyegera bya- by'umwami rudahigwa baramubwira bati ukwiriye kwica gitera nta nta- nta kindi gisubizo cye- kuri iki kibazo noneho ngo rudahigwa arababwira ati aho kwica gitera nimwice ikimu- ikibimutera ibyo rero ngira ngo ni isomo abanyarwanda bakwiriye ku- kuhakura bakavuga n'abarundi bakahakura bakavuga bati ntabwo abantu ari cyo kibazo ikibazo ni bya bibazo bituma eh, bahaguruka bakavuga bagahaguruka baka- bakanenga ubutegetsi ibyo bibazo nibyo mwanzi nibyo ubutegetsi buba bukwiriye ku- kurwanya ntabwo buba bukwiriye kurwanya abantu ku giti cyabo Mhm.
undi muntu mu burundi ukunze kuvugwa cyane ni ni prince rwagasore prince rwagasore yari umwana w'umwami eh, yari umuntu abahutu n'abatutsi mu burundi rwose bubaha n'ubu ngubu baracyamwubaha ingoma zose zaje mu burundi ziramwubahiriza kubera ko nka- nk'igihe ababirigi bashakaga guteza imbere ishyaka ryitwaga ngira ngo pdc ngo abe ari ryo ritsinda amatora yo muri mirongo itandatu na rimwe icyo gihe rwagasore yagiye mu baturage rwose kubera ko bari bamuziho kuba inyangamugayo baramushyigikira ishyaka rye riratsinda Eh, avuga ibitekerezo byiza uretse ko nyuma nyine eh, baje kumwicisha ntabwo yamaze akanya ariko ni umuntu abarundi bibonamo ntekereza ko abo bantu batatu ni bamwe mu bantu urubyiruko rukwiriye kwiga bakabamenya kurusha bakiga ku mico yabo nta muntu wabuze inenge birumvikana ariko hari ibintu byiza abantu uko ari batatu bakoze ntukwiriye gufataho urugero ye ndabashimiye cyane bwana sebarenze nk'uko mubivuze ni ingero mutanze eshatu ku mpande zombi ntibivuze ko umu- uwo muntu ashobora kuba yakumvikanaho n'abantu bose icyarimwe ariko nibura abantu benshi bashoboka bakumva ko ibitekerezo bashyize imbere ko bishobora kuba byagira akamaro reka nse nk'usoza gatoya ariko ngira ngo ku mpande zombi eh, profesori mworoha namwe bwana joseph sebarenzi mutekereze ku munsi w'ubwigenge no kwikukira umwaka utaha azaba imyaka mirongo itanu n'itandatu ishize ibihugu byombi byigobotoye ubutegetsi bw'ababirigi icyo numva abantu benshi abo tuvugana bakomezaho ni ukuvuga bati ese abanyarwanda bazabana ryari bose mu gihugu ese abarundi bazabana ryari bose mu gihugu nta mpunzi profesori mworoha icyo mwabona cyakorwa kuri ubu tuvuge mu burundi mubona icyo mwumva cyakora kugira ngo umwaka utaha uburundi bwizihiza ukwikukira ku nshuro ya mirongo itanu na gatandatu abarundi bazabe bumva bose bari mu gihugu ni iki mwatugezaho icyo nuvuga ni ukwishura kumbure kuri icyo kibazo nyine warumva warubajije umushinga se barinze avuze akarorero ti hariho nka wa gasore yabereye imboneza abarundi bose hariho n'abandi benshi notanga nk'akandi karorero hariho abanyeshure b'abahutu n'abatutsi bari mu seminari yibuta bababwiye bati abahutu n'abatutsi bano nibatandukanye nabo baranka batoya bofuma dupfa hanyuma urumva nk'ico na karorero c'uko tubwirizwa kubona ukuri kugira ngo dushobore naho twoshobora tukabupfira hanyuma rero aho umuntu wese ari burya hariho umuntu wofatira ko akarorero uwo ari we wese rero hariho umuntu rero wewe ufise ko akarorero wofatira ko akarorero ni we wenyine womwitorera kandi hose nta na hamwe batariho aho rero ingene rero kugira ngo duteze imbere tworondera nyene uburorero bwiza tuzofatirako ugwaruka wose aho ruri guhatirako kugira ngo ati twebwe tuzofatira kuri uyo mugambi tuzofatira kuri aya mategeko tuzofatira kuri iyi migenzo kugira ngo twubake kazoza kacu turone inzira kandi tubone yuko mu mwaka uza ku munsi ku munsi wo kwikukira munsi wo kwikukira tuvuge tuti twaronse akarusho ati kandi n'umwaka uzokurikira tuzogoma dutera imbere turondera ingene twoguma turonka uburyo bwo gufasha igihugu cyacu gutera imbere ndabashimiye cyane ndimo ndasoza rwose bwana joseph sebarenzi namwe nagira ngo mutubwire muri make cyane icyo mubona umwaka utaha byaba bidasobanutse cyangwa se byaba ari ikindi kintu abantu bareba bakavuga bati ese ubwigenge u rwanda rwabonye rwabugejeje kuki niba umwaka utaha hari undi munyarwanda wakongera kumva ko yahunze cyangwa se ko bahunze igihugu kubera ko bavuga bati iki gihugu ntabwo twakibamo mwakwanzura muto umva ku birebana n'ikibazo cy'impunzi mu burundi mbega impunzi z'abanyarwanda n'impunzi z'abarundi ntabwo nizera ko mu gihe cy'umwaka umwe hari ikintu kiba cyahindutse ku buryo twazizihiza depandanse ibintu byahindutse ariko byose biri mu maboko cyangwa se mu minwe nk'uko abarundi babivuga mu maboko y'abategetsi njya numva ko mu rwanda bashishikariza abantu ngo bajye gufata za pasiporo muri za ambasade ntekereza ko atari cyo gisubizo kubera ko na habyarimana nawe ndabyibuka neza cyane yashishikarizaga impunzi z'abatutsi kujya gufata za, za pasiporo muri za ambasade ntabwo icyo ari cyo kibazo gihari ikibazo aho kiri ni ukugira ngo batunganye ibintu mu gihugu bashyireho ubutegetsi ku buryo abantu bo mu moko yose babwibonamo rwose ku buryo bashyiraho gahunda yo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu bakareka abaturage bakitorera abategetsi bifuje bakurikije ibiri mu itegeko nshinga ibyo ngibyo nibyo byatuma impunzi zitaha ku bantu bashaka gutaha gusubira mu gihugu cyabo ndetse bikanatuma n'abari hanze badashaka gutaha bashobora kujya gusura bene babo bari mu rwanda bashaka bakaguma bashaka bagasubira aho bari kandi ibyo ngibyo bikozwe ni nabyo mu by'ukuri byakemura biriya bibazo byinshi twavuze by'ubukungu bigakemura ibibazo by'imibanire y'amoko muri ibyo bihugu bityo koko tukagera kuri bwa bwigenge abantu abantu bo muri za mirongo itandatu na kabiri bizeraga ko bagiye kubugeraho kandi bukabazanira ibintu byiza tekereza kandi ko abategetsi mu by'ukuri bafite inyungu yo gukora ibyo byose maze kuvuga cyane cyane baba bakwiriye kwigira kuri leta zindi za mbere mvuze nko ku gihugu cyo mu rwanda uribuka ko za indepandanse zarizihizwaga ariko ugasanga zirizihizwa hari igice cy'abanyarwanda kiri hanze ndetse ugasanga mu gihugu hari gukumiramo ubwoko bumwe hari ndetse no gukumira akarere izo politike mbi nizo zatumye ubutegetsi bwa kayibanda burangira uko bwarangiye ndetse n'ishyaka rye rya emuderi parime ubu ngubu rikaba ryaracitse nibyo byanatumye n'ubutegetsi nyine bwa habyarimana bwo burangira uko bwarangiye n'ishyaka rye mrnd rikaba ryaracitse tekereza rero ko n'ishyaka rya fpr ririho na na perezida kagame bakwiriye kwigira kuri ibyo ngibyo kuko niba batabyigiyeho wazasanga na fpr igenda nk'uko mdr parimuhutu yagiye nk'uko mrnd yagiye ndetse ugasanga na perezida nawe arangiye nk'uko bariya perezida bandi barangiye ntekereza rero ko abategetsi ku nyungu zabo baba bakwiriye gushyiraho politiki zihuza abanyarwanda bagashyiraho politiki zubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuko ibyo ngibyo bishingiye ku kuri bishingiye ku muco w'abarundi n'abanyarwanda bishingiye ku mategeko y'imana kandi ni nabyo bifasha nibyo bifasha abo bategetsi ndabashimiye cyane bwana joseph kabuye sebarenzi ari nta muri leta zunze ubumwe za amerika ndabashimiye profesor emile mworoha ari mu burundi tuganiye ku munsi mukuru wo kwibo wo kwikukira no mu burundi n'ubwigenge mu rwanda ariko twagerageje kumvikanisha neza icyatuma abaturage b'ibihugu byombi bumva koko icyo kintu cyo kwikukira cy'ubwigenge cyarabazaniye ibyo bifuzaga ni ukuvuga uburenganzira busesuye uburenganzira ku buzima uburenganzira bwo kuba mu bihugu byabo nk'uko ubwigenge ukwikukira byateganyaga ko abarundi n'abanyarwanda basangiye amateka menshi bigobotoye ubutegetsi bw'ububirigi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etiyene karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza